ترجمة الإمام الشوكاني إمام كتاب كان نوخاي أكما عادات درانو بيكمو نمني كرتي كتابة كوخاو aqiidaan isaa beekamee akkasuma ammallee ilmiin isaa beekamee deemsi isaa beekamee yoo jee akka fakkeenya nama gartee bisaan waraabbatu bisaan waraabbatan dhuguuf namaa tahuun bakka inni irraa maddu naannawa bisaan sanii akkam akka ta'e bisaan biyyee keessaa madduuf bisaan dhagaa keessaa maddu takkaa miti bisaan qulqulluun dhugaatiif waraabbatanii fi bisaan gartee galaanaa takkaa miti kanaafuu ilmiin tokko naman irraa maddu aqiidaa isaa laalcha isaa tafsiirri kun akkuma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaabaa barsiisanitti amaanaadhaan eegamee as gahe tahu nama ilmii kana qopheessee kitaaba kana kaa'e aqiidaa isaa madhaba isaa laalcha isaa ilmii isaa ikhlaasaa fi insaafummaa isaa qulqullina qalbii isaatii fi yaani jiddugaleessa karaa deeminsa dhugaa nama filatu nama rabbi sodaatu ta'uun kitaaba kana qarawutti si haajomsiisa kitaaba kana qalbiin si gammaddi amaanaan gad dhufte tun amaanaa qabatamee dhugaan jala deemee an itti milkaa'u jechuu amanta kitaabni katabamu hedduu duniyaa tana keessatti ka yaada namaa jallisuu katabamu jira ka namni kun hundi gartee akka laalutti na jala deemuu qaba madhaba abaluu keenyaa callaa fudhachuudha qaba namni jehu jira kuni guruuppiidhaa fi guruuppii ofii deeggaruutti ilaalama malee amaanaa ilmii tana diiniin tun amaanaadha akka rabbi na barsiisettiin ummataan gahee diinii tanas bal'isee ajirii keessa harkadhee anis gama kiyyaan agartee yaani dhagaa takka yookiin bolokeettii tokko kagartee waan namni na fakkaatu diinii kanaaf gahee geessuu qabu geggeessitiin duniyaarraa akhiratiyya itti dabra jechuudhaaf namni deemuu fi namni guruuppii fi madhaba kiyyan jabeeffadhaa laalcha kiyyan jabeeffadhaa akkan fedhu namni naa wajji fedhee akkan hin feene illee namni akka naa wajjin hin feene jechuun waan diiniidha wali dhiyaataati miti kanaaf kitaaba barreeffame qara'uun duratti abbaa barreessee fi waan kitaabni irra barreeffame kaayoo kitaabni irra kaayame san beekuun if dura nama butaa hiriyaa kan kee bira si dabarsaa rabbiin si gayaa dhiirummaa namaa dabala darajaa awliyaummaatti illee si geessuun ni mala. karaa kanarra deemtee jechuudha. Kanaaf agartee kitaaba qara'uu callaa miti ka kitaaba si qara'isuu fi kitaabni irraa qaraatu maal akka ta'e beekachuun xaaliba ilmiitiif karaa gabaabduu keessatti bilchinaa fi jaarmaya qalbii ka qaamaa agartee namaa fida. Kanaaf sahabaa keessatti dhiiroowwan kun maqaa adda addaatiin beekaman. Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu wardaa guyyaa tokko waan jee arsilni naa ergi arsilni naa ergi waraanni gartee ati duraan ergite xiqqoo gartee gargaarsatti haajoma deeggaratti haajama waraana kum tokko na ergi jee nam kum tokko na ergi jee ta gartee sahaabtichi gartee abu ubaydaan takkifuu sahabaan biroo qissa hedduu jira erginaani jaama'aa walit qabee warra madiinaa walit qabee umar argitee nam tokko qaaqaabni amre nama jaamu tokkicha ergeef yannaan agartee amirtichi kaan dhiirri wal beeyte hogguu gartee isa argee waraana nam kum tokkotu gaa hidhatee mataa miilatti gaddeemaaf taa'aa miira namni yoo namtichi tokkicha gartanii farda isaa gartee faaris jedhanii beekanii faaris jechuun nama abbaa fardaa ka gulufaa beeku ka fardarra taa'ee nama nyaachuu danda'u faaris jedhaniin namni hundi fardan taa'u kana ergee fi jennaan akkanan laalee ogu qaaqa ibn amri ta'uu beeku allahu akbar qaaqa ibn amr wasawtuhu khayru min alfi jeyshin jeen wallahi dhugumaan naa erge jeen amiirri kiyya namni nattas deemuu jiru kun sautiin isaa waraana keessatti namni kuma tokkoon qabaachuu irra isa naa wayyaa jedhu. Maqaa maaliin beekan duuba warra kana arrajulul alf jedhani. Namticha kumaa kaantu dhufee barjaani. Yoo gama quraana rabbiitti deebite rabbiin guddaan maal jedhee faarsa dhiiroowwan. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين رسول ربي عليه الصلاة والسلام آية خنا ونفسر مالجي إن إبراهيم كان أمة وحده جين إبراهيم قفاساتي أمة تيجين كل سقافس جروفي تعبين تعبي في وان ديني دف كني حدثني أكغاريتين وغلاسة جرا دوبا dhiira akkasii ta'uudhaaf karaan agartee ittiin deemanii akkas ta'uudhaaf warra sanitti hidhatan jiraachuudha qaba arras barumsi akkasii argamuudha qaba dhiirri akkasii heddummachuudha qaba maadaama jannanni gartee gahee keenya taate hadafa keenya yookiin gartee bakka nuti deemnu gartee alaamaa keenya yaada keenya taateef akkasi qophaa'uudha qabaa dhiiraa fi dhalaan illee maaliin diinii kiyyaa dabarse jechuu keessatti jechuu kanaaf kitaabni ahkaamaa kun kitaaba tarbiyaa jedhani kitaaba qalbii namaa karaa qajeelchu kitaaba gartee ilma namaa kan agartee ilma namummaa barsiisu kitaaba namaa fi hayawaana agartanii hayaata namaatiif hayaata hayawaanaa gargar baasa fakkeenya biyya isin amma jirtan kana keessatti nama gartee jiruu hayawaanaatii gadi jiraatu jirami nama jiruu hayawaanaatii gadi jiraatu arkitu karaa irratti dalagaa isaa taanaan akhlaaqa isaa taanaan waa inni karaa irratti dalagu yoo at arkitu hayawaanni garii inni qaanfataa jechuu dandeessa sheekotiin garii warra akkanaa yoo argitu wallahi ashayxaanu khayruun min haa'ulaa'i shayxaanni irra rabbi sodaachuun oolu warra kanarra jaal shayxaanni irra wayyaa ta'uun ooluu sin jaal innaa wasana dabruu isaaniif irra namummaa bira dabranii hayawaana bira dabrinaan rabbiin guddaa warra akkasiisan maal jedhee wasa fidu in hum illaa kal ancaami bal hum adallu sabiilaa hoy kun gartee looni male jee kun hayawaana male way namaa jeen aboo hayawaanaa hoo wayyaa jeen hayawaanni guyyaa nyaataa ooleet galgalli khayriin qabduu beekee gartee gara manaa achi garagaleetoo gara galaa deema jeen gartee hayawaan warra galgala ofii wallaalee qabriin isaanii maal akka taate wallaalee kun jee loon irraa hoo hamaadha jedhe rabbiin guddaan idan hayaata arkine hayaata loonis arkine hayaata loonii gadii gadi galummaas arkine hayaani dhiiraa hoo haraan kana duuba dhiirri akkasitti gartee ummata islaamaatiif waa buuse maqaan isaa gartee tarajjama shawkaaniyyu linafsihi mee nama biraatii miti sheekumarra dhaggeeffannaa akkaataa eenyummaa isaanii فقال وان جل شيني متى اساترا بيجي كودني سديه محمد بن علي بن محمد ابن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني محمد ما كان شيخه بن علي بن محمد يعني علم عبد الله علم شوكاني يعني ايغسي صنعاني ده البدر الطالع كيستي نمبرتك كفا جما جلايو قلالته البدر الطالع كتابه جامو كيستي اكا غاري غرتي بلنا نركتا jiruu sheekaa yoo akka gaariitti ilmi isaanii taqwaa isaanii waan rabbi darajaa kana kenneef kitaaba isaan qopheessan arkuu dandeessaa jedha. Shawkaanii jechuun maaliif shawkaanii jedhamtee jennaan imaamu shawkaaniidhaan beekamanii mire imaamu shawkaanii jedhanii maa beekamanii shawkaaniin kun abbaa moo gosa isaaniiti gaafii jedhuuf amma shawkaaniyyuu shawkaan jechuun kun fahuwa nisbatun ilaa hijrati shawkaan argitee isiin maxxanfamtuudha. نسبة جتشون وأن اتسمت تنسن شيخ أبلو شيخ محمد حرر شيخ علي جمة شيخ مالي إنجاني يعني بية قبتو في التين بيكم تاني نسبة اتسياما جتشو يعني اتسياما نيسا نيسيو بتشيسا نماتو قرتي مقاخنا ندبا فتشو بربادا كرا قباب دولا نما إبسوف بكة قبتو إمام البخاري يوسين جدا نما راشيا كيسا قندي تكجرت بخارا قندي جان قند بخارا جان كإمام البخاري كيسا قبتو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البر... ابن المغيرة البردزبهي بردزبه يعني مكان رسمي لكن إمام البخاري دان بكم صحيح الإمام البخاري سنجان كرا باب دودان عالم نكان أم بي بخاري غند سان كيسا قبتن بخارا غند جرم تتقاسنيني شيني أمي إسين سندوب قرية غند بر من قرى الحامية إهدى قبائل خولانا بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم دوب إسين سن قرى غندتك الحامية غند غرتي قرى حامية جتشم بكمتي isiin sun agartee haamiyaan suni ihdaa qabaa'ili khawlaan gosa khawlaan jedhamtu gartee raahi maqaa kanaan beekamte ollaa sanitti baynahaa gandattii sheekni garteettiin beekame kanaa fi wabayna sanaa'a ganda gartee magaalaa sanaa yaman guddittii san duuna masaafata yoomiin amna gartee guyyaa tokko geenye jidduu jira yaani sa'a jaha sa'a shan sa'a akkasii deemtee magaalaa san dhaqqabdaa ganda isaaniit irraa jechuudha ayiwa imaamu sana'aaniin kunii wanni gartee imaamu san'aanii gartee amma imaamu san'aanii jedhamee beekameef eessatti akkas jenna summa san'aaniyyuu duraasan fassaruu jira ashawkaaniyyuu summa san'aaniyyuu jenneemi san'aanii maaliif jennee fassarree akkasiin maqaan isaanii beekame jennaan nisbatun ilaa madiinatti san'aa magaalaa san'aati kun shakkiin qabu argitee sheekh abaluu addis ababaa yoo jette yoo sheekh abaluu finfinnee jette gartee ni dandeeysa allatti istawxanahaa waaliduhu ka abbaan isaa gartee biyya godhate istawxan jechuun ka abbaan isaa biyya godhatee qubataa achi qubataa achi ta'e jechuun waaliduhu abbaan isaa wanasha'a fiiha ka achi keessatti guddate ba'ada wilaadatihi fil hijraa ganda hijraa jedhamtu ta duraanii san ganda shawkaan san keessatti eega dhalate san'aatti guure abbaan isaadha jechuudha kanaaf agartee achitti duuba san'aani jennee bakka abbaan isaa qubatellee maqaa abbaan isaa qubatee yaamne sheeknillee eegasii ganda isaa duriitti deebi'ee ganda akaakayyuutti eegasii shawkaan qubatee jira lachuu wanni kanaan yaamneef tanaa jedhe duba imaamu sanaaniin kun takki imaamu shawkaaniin kun yudkaru lishawkaaniyyi fi tarjumatihi linafsi mawliduhu wa nasha'atuhu jechuun dhaloota isaatii fi bakka inni itti guddate si himnaa maaliif jennaan namni kun jalqabarraa eegartee hodhaan jalqaba tola jaani jalqabarraa akka inni tarbiyaa ijoolleen tokko kayimni tokko dardarri tokko ollaan itti guddatee fi bakka inni itti guddachuu qabu jira fi xusni tarbiyatihi waa akhlaaqi kanaaf amma gartee ummata biyya kana qubatu ijoollee biyya kana qubattu ulamaa wanni irraa bo'aniif qilleensa jirutu isaan liqimsaa waan inni dhagahuuf waan argutu isa nyaata waan inni beekur egaa hedduun agartee hawaasa keenyaatu maal jedha yoo gartee atiin hayaata isaanii gaafatu bargaafa biyya kana dhufnu waan karaa irratti agarru u'uu jennee mataa qabannaa lakkumaanii bullee oollee guyyumaan waan argine hundaa ofirraa oo jenneetuma bira dabraa turree jira maal jechuudha kun ni wayyoyne ni guddannee bira dabarree jechuu maana ni dhaamne jechuu hanqattiin nu keessa jirtuu nu keessa dhaamteeti munkarri munkara nu fakkaachuu didee fasaadni fasaada nu fakkaachuu diduu tanatu haya nullee nomaa miti haftuu wayii nu keessatti hafuun ni mala ilmaan teenya hoo mallisaanii wanni nama jechiisu tana jechuudha gartee tarbiyaanii fi biicaani arrajulu ibnu biicatihi jedha namichi ilma gandaatii beekadhu jira yoo gandi kan kee ganda gaarii ta'e gaarummaa fudhatee lafaa kaa nama sadaqatu harka nama masaajida cehu harka kanuma malee waan biraa waan dalagu hin qabu waan harku saniin fudhata agartee kanaaf agartanii duuba tarbiyaan agartee akka biyyoomaati ilaa akka gandaa fi faamiliitti ilmaan agartee abbaa fi haadha irraa maal dhaaluu qabdi maal irraa barachuu qabdi maal dhaalchisuu qaba abbaan wanni je'aniif mana gaarii keessa dhalachuu mana gaarii keessa guddachuu abbaa ilmiitiif abbaa kabajaa qabu haadha kabajaa qabdu isaan ilmaan xiqqaan isaanuma laalaati hin beektan kaasin wanni guddoo guddoo himan hin jirtu nama agartee amma abbaan sigaaraa dhugaa oolu ilmillee wama abbaan lafa darbisan fuudhee akka abbaa kiyyaa jedhee harkisa yoo innillee nama salaata jabeessu ta'e yoo gurbaan illee dhufee bira dhaabbatee mataan dhaabbataa oolu guyyaa kana guutuu gurbaan akka abbaa kiyyaatiin ta'aa jira inni waan siin taate hin beeku bara abbaa footoo kaasuu jira achirratti gartanii qalbiin isaa ijaaramti duuba idan kanaaf agartanii duuba bakkinni itti dhalateef itti guddatellee je fi taariiku mawlidihi taariikni dhaloota isaallee je naqlan an khatti waalidihi katabbii abbaan isaa kataberraa yoo isinii himnu argitee an khatti waalidihi fayaquulu malja wulidaa ni dhalate sheyni kun hasba maa wujidaa akkuma arkamee jirutti dhalate maalitti arkame bikatti waalidihi bakki nuti dhaloota isarraa fuune barruu abbaan isaa barreessee taariika ilma kiyyaa amma nam cuftee abbaa ta'e yoo jee taariika ilmaan isaatti dhalatte qopheessee fi guyyaa fi saatii katabee fi lafa kaayee gurbaa laal guyyaan itti dhalatte guyyaa akkanaati ji'a akkanaa keessa dhalatte saatii akkanaa dhalatte jee itti hima gurbaan kun taariikha fi bakka irraa jalqabu ni beeka jechuun bar guyyaa akkanaatiin dhaladhe ganda akkanaatiin dhaladhe saatii akkanaatiin dhaladhe egzaaktilii harkaa qabu aboo umriin kee hagam anqan anqan maaliif beekta hoo guyyaan dhaladheen beeka boo saatiin itti dhaladheen beeka bara atuu ka dhalate kana eessaa fuute way abbaa kiyya barreessee bara abbaa kiyyatti agartee kan agarsiise tarbiyaan agartanii bakki isin irraa jalqabdu akka shari'aatti yoo laalles gaa amaanaan agartanii ilmaaniit irraa haqqiin ilmaan abbaa irraa qabdu irraa guyyaa inni dhalate san maal godhuu qabu achirraa guyyaa san irraa taariikha san beekee fi lakkaawee guyyaa torbaa warraa qala maqaa itti baasa agartee rifeensa mataa isaatirraa fuudhee hanqa rifeensaa baaftu saniin yaani gartee miizana ziqiyaa irratti mazanee giraama takkaaf nuusa gaaliban mataan ijoollee sabiyyi giraama takkaaf nuusa giraama takkaaf nuusa yoo har'a gartanii doolaara hagam baasa jettan akka keessanitti nu biratti gartee giraamni takka shilingii kum sadiif dhibba shan doolaara shantama jechuu giraama takka giraama takkaaf nuusa hosiin taate doolaara saddeettam torbaatam mataa rifeensa callaarraa sadaqachuu qabda guyyaa tiree isaa qalte san yoo gurbaa ta'e ree lama yoo intala taate ree takka guyyaan guyyaa torbaa ta'uu qaba maqaan gaafas baafamuu qaba rifeensi gaafas haadamee manzanamuu qaba shufta huquuq haadhihi aqiiqaa jedhaniin duuba algulaamu murtahinuun licaqiiqatihi jedhan abbaa isaatirraa hidhama yooma alqiyaamaa sababaa inni aqiiqaa kanan kafaliniifi jedhan garuu hoo dandeettiitti hidhaa qabaa yoo gartee abbaa yeroo saniif qabaatee hin dandahinoo gurbaan guyyaa gahee qabaateef irraa baasuu danda'a gaafate hattaa yoo shakkilleef irraa baasuu danda'a maal jennaan asaasni isii gartee miskiina nyaachisuuf du'aa'ii godhachuu baraka tabarruk lihaadal yoo gammachuu guyyaa kana namni gammadee beela'aa nyaatee du'aa'ii haa godhuufiifi jechuu gartee khayrii barbaada kadhabee mara dhabee je'oo dirqamaa miti jechuu huquuqa ilmaanii keessatti lakkaawama xayyib duuba abbaatu katabee fi fi wasati nahaari yawma al-ithnaini laal akka inni exactly fuudhee harka si kaa'e walqixa guyyaa isniinaa ka gartee galgalan ta'in ka ganaman ta'in guyyaa inni dhalate akka abbaan katabedha الثامن والعشرين دقدمي سديتفا من شهر ذي القعدة جهة ذو القعدة جرتي جامتو جاء هجيدا سنة ألف ومئة ثلاثة وسبعين أما تخماف دبتو كوف ترباتمي سديرة دلتي ها جتشو مالسين الهجرة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تاريخ ها يوات لقيس نمبر كسيبود ها جتشون إيه هجرة جتشو ميم تكتي وتقرتي ميلاد جتشو قاف يوات تقرتي قبل الميلاد جتشو ملوتا تاريخ أنا ما يوات قرأت قاف تاريخ ويسي كتبني قاف بودا كان قبل الميلاد ميم يوسي كان ميلاد عيسى ها يوسي كان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أغس جتشو دوبا طيب دوبا قرتني ها سيكا يا رانتن ثلاثة وسبعين ومائة وألف جلا نمبر عن الله سيخايتي برود عن الله سيخاي كاتا اتخطبوك عبدو سبر سيسيتشو يعني أرغتي كماف لبتو كوف ترباتا ميسده يجا تشالا بانا ولا مجال هنجرو بيتا جدي نفس ننجرو يكي تكي قرتي وقتي ننجرو للاختلاف يوم ألت شيني جاني والدبو داف شانسينون هفنيجين shayin yoom dhalat atillee guyyaa tokko dhageessee himta kunillee guyyaa dhagayeem aboo guyyaan dhugaa guyyaan shayin dhalate guyyaa akkamiree jecha wal dhabinsaa uu fixan maaltu asii fixee jennaani fi taariikhi mawlidihi dhaloota sheekaa walittuun khilaafani ba'da haada nassi minhu eegaa abbaan ofii katabatee abbaan dhalatee fi abbaan isa dhalee uu katabee lafa qaayee maalirra wal dhabdaawat egzaktilee harkaa qabda min waalidihi wa min waalidihi jeella abbaa isaatii fi nassii kanata gartee lafa jiraa طيب شيخ تربية إن تجلق بجلق دوبلا bakki gartee kitaabanni kaayetti amanattee kitaaba kana akka lubbuutitti akka amaanaatitti akka diiniititti fudhachuun si gammachiisu jalqaba sheekaa duraa'uu abbaan nama akkamiiti nama amaanaa kana beeku nama haqqii gurbaa kafale eegasi gurbaa isaa waan inni jalqabsiiseen hafiza alqur'aana qur'aana haffazee bar wajawwadahu tajwiidaan qabatee jeen وحفظ عددا كبيرا كتاب هدو أفزه من المتون متن نحوي متن صرفي متن قرتي حديثا متن فقه متن تخريجا متن تفسير قرآناتي في قرتي لفظ قرآناتي في تجويدا قرتي كتاب تجويدا كتاب عقيدة خنا هندر متن هدو أفزه متى قبتي جين ni qopheesseef ka bakka inni tafazuu qopheesseef dhiira gartee boriitiif qopheesse jechuudha. Kanaaf al-imaamu shawkaanii jaaniin waraa'a kulli rajulin maal jaaniin dhiira hunda duubaa huuyar haadha jiraa jira haadhatu gartanii duuba tarbiyaa kana mana keessaa qopheessee abbaa kenne abbaan fuudhee bakka hangaa bakka kanarraa imaamummaan argamte bakka kanarraa darajaan guddoon tun argamte jechuudha duuba duuba gartee sheekni kun qabla an yabdaa ahda xalabi wanni si ajaa'ibu je qophee sheekicha kanaatirraa osoo silaa zamanni cilmii barbaadan isan gahin tun agartee pooyintii jajjabduudha amma tun zamanni ilmii barbaadee inni ka'ee kitaaba fudhatee kaartoonatti hidhatee biyyaa bahee ilmii barbaada amma kudha lama amma kudhanii afurii kudha shanii olachi gaafti sunuu osoo hin gahini gandattuu sheekichinuu gartee gurbaa qopheesse matnii hedduu haffazee quraana haffazee tajwiidaan akkasi qophaa'ee jeen qabla an yabda'a osoo silaa isan dhaqqabin takki inni jalqabin ahda xalabii waqtii silaa gartee ilmii barbaadan walam tata'ahad hin gartee hin eegganne سنه العاشرة من عمره نعم ولم ي... نعم ولم تت... ولم تتعد يدقا ولم تتعد يعني هندبرني سنه عمر نساء العاشرة من عمره را هندبر هغافني كسي قبيسه متني هغنا حفظ سنجد اما تقول هندبر جينغنا دم ساب قباوريس منك منك قبيسه چوس ثم اتصل يغسي غرتي ابان سا غرتي ني قنمه بالمشايخ الكبار شيخوتي مغالا جرتو sheekotii magaalaa jirtu gartee kan magaalaa kana keessa qubatutti ittisaala ta'ee gartee isaan qunname wakaana kathiira lishtigaali hedduu gartanii nama kan shugliin isaa beekamaati biiziidha jedhan gartee khayritti bimuxaalaa'ati taariikitti biizii taariika barachuu wamajaamici adab adaba gartanii waan yaani kitaaba adabaa kana hunda barachuutti akkaan agartee duuba mashguula ture waidaa arafnaa eega aniifatillee beekne sinjaashayni annahu tasaddaraa inni kun agartee of qopheessee gabbahe liliftaa'i fatwaadhaaf wahuwa fi sinni alcishiriina gaafa umurii digdamaatu caalim agartee fatwaadhaaf eeggatanii jedhan namni umurii kudhan durahu matnii hadiisaa ka fiqii ka nahwii waan jirtu hafazee lafaa qabu ma'anaa isii eegas sheekotii magaalaati irraa gartee akkasit dhugee guuttate gaafa amata digdamaatu fatwaaf qophaa'ee taaje gaafa kana beeyne arafnaa beeyne jirra miiree jedhee waliin kayfa kaanat hayaatu haada talmiizi iljaaddi sheekichi gartee hayaanni sheekicha talmiiza jechuun darasaadha yaani darastichi akkasitti ilmummaan qophaa'ee sabiyyummaan aljaaddi tattaafataa ta'e kun aljaaddi jechuun yaani nama dalagaa guyyaatiif dalagaa halkanii waliif fufee jaaddi jedhanii yaanna guyyaa namuu numa dalagata haga murtaa'e namuu numa dhaqeera fa wanni faarsan hin jirtu haayaa jiruu magaalaati aljaaddi yoo jedhan hanqa namni godhu bira dabritee halkanii guyyaa khayrii walitti fufuun sun guyyaa soomanaan halkan salaataan guyyaa zikriidhaa fi ibaadaadhaa fi gartee sadaqaadhaa fi halkan illee gartanii darsiidhaa fi yookiin salaata kan kee kaasiitiin kuni gartee jaaddi jedhan الذي تتافتشان سنو لم يسمح له أبوه قابان إساء إسان هيامين جي قرتي بالاشتغال بغير العلم علم ملوان براتنا شاغليني جي نبان علم ما بربادو ملي يعني فإننا كان قلبي ساخيسا قرتابي كما لم يسمح له أبوه أكا أبان إساتو إسان هيامين بالانتقال من صنعاء صنعاء الرالين ديمتو جين بكني قرتي أما دبنك كشيخوتي كوبيسي لفا خايفسا هكا وان إسان الرجل فوتت وكانت درسه درسي دروسه جيغا جمع درسي دروسني إنه يفرته تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسا هل كان يقول يجدو غنما قبل إلى إشاء إلى بعد الإشاء درسي خلاني في صدي فرتاجي فني خلاني صدي برتاول من الحديث والفقه والتفسير وعلوم القرآن والمصطلح وعلوم الرجال وعلوم التجويد وعلوم البلاغة وعلوم النحو علوم الصرف علوم الحديث kana hundarraa gartee funuuna inni gartee baraturraa kudhanii sadii jeen guyyatti yaa subhaanallah minhaa isii sanirraa jedhe darsii kudha sadiirraa maa yaakuduhu an mashaayikihi ka inni mashaayika irraa fudhatu jiraa jedhe karaan imaamummaa fi dhiirummaa darajaa kana geetutti dhaqqaban irra deemu jiru sheekota irraa fudhata je wa minhaa fannii garii kanarraa maa yaakuduhu anhu talaamiiduhu ka inni talaamiizni isaa isa irraa fudhatu jiraa je garii ni qara'a gariillee gartee talaamiizota isaa qaraasisa واستمر على ذلك مدة زمن مرتايتك خنرت رجيشين وقد ذكر الشوكاني شوكاني نغرتني دبته الكتب التي قرأها كتاب غرتني قرأني دبته على العلماء الأفاضل شيكوتي غرتي ججبدو فلتمتو وقتي سنيرت كتاب قرأ قراءة تمحيص قراءة غرتني هبنا وتحقيق كأكان غرتني قبق أبانا وهي إسنسن في فنون متعددة فني الدودة فني الدودة أركها قبدي جلال مالك أدقى من الفقه فقه الرا أكسو مغرتي وأصوله أصول الرا والحديث حديث الرا حديث ما نغرتي فني أقمي قب واللغة علمي لغة علم الآلة جانين النحو والصرف والبديع والبلاغة علم المنطق والنكنا كن شفتي سيتو علمي آلة جانين يعني afaan keenyatti ilma al'aalaa jechuun ilmii gartee meeshaa meeshaa ilmiidhaan banatan ilmii shari'aatii miti nahwiin badiini balaaghaan sarfiin wanni kun cufti ilmii shari'aatii miti laakiin ilmii shari'aatti hin fahaman kanaaf meeshaa gootee lafa kaatta qulfoolee ruumii adda addaa bantu argite qulfoolee ruumii adda addaa bantu akkamitti tafsiira faamtaa akkamitti gartanii duuba gartee quraana faamtaa akkamitti gartanii aayata tokko sababan nuzuul isii faamtaa كوني غرتني دوبا علم الآلة جانين لأن آية غريج جركاتي علمي أصول الفقه يواتن بين فسرون دندي يواتي غرتي نحوين بين غرتي دي بتون كم لأن يو أفانا ربان بيكتي تفسير عديم تتاتي أفانا رباتي غرتني معنى براسي خن قواعدان غرتي جل خيسيتي قواعد سنين بنتي لالتخيس سنين سيبس فكين يو غرتي آية قرآن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى جتي colleen agartee dhaqee jiddatti amata kudhan dalagatee dhufe cuftinuu yoo quraana fassara jee yoo afaan arabaa akka gaarii perfeekti beekta namni asitti ijaan homaan agarre jaamaa akhiratti illee beekta jaamaa ta'ee ka'a wa aboo duniyaattis rabbi jaamse sheekh akhiratti homaa jaamsee kaasa rabbiin maaliif akkana godhe nama kana maal jettee deebifte eegarte namni arraan tana osoo haqatti mandidee dugda garagalee diinii rabbiitirraa waan dantaa isaatii fi faayidaa isaa duniyaa callaa jala garagalee ilmiirraa jaamee duude يوم القيامة لرب جامع دمرقاتي نسخاسا رب ما جامع لأن نخافت جناني دنيا تقرتي أتي في جامس نجين هكذا قوند نجين خنافين الرسي كتاتا جي وانا من أرقل أرقل أرقل إذن yaani ilmiin garii ilmi al'aalaa ka jedhan kun isii malee gartanii yoo waa banuu hin dandeessu طيب kanaafuu gartee sheekichi asin nuu lakkaa'e ilmii asaasaa garii fiqii irraa usul alfiqii fi gartee hadiisaa fi lugaa fi tafsiiraa fi aadabaa fi ilmi almantiq wakadhalika albalaaga bahsiin sadaffaa wanni nuti si barsiifnu bahsi jechuuni yaani sarchi yookiin gartee waan qopheessine irraa lafa sii qabnu jechuu hayaata sheekichaati irraa hayaatuhu ilmiyya hayaata inni itti ilmii barataa barsiisaa ture irraa si dubbannaa jee وقد ساعدته الثقافة الواسعة غرغرتي ترتي جي شيخيتشا كان قدنا ساتي الثقافة الواسعة قبيني غرتني بلون ثقافة جتشون علم الشيء من كل شيء ثقافة وسنجان أنا بلو بيتا ثقافة قبا سنجان أما فان كنيا يو سنتسون ثقافة أنا فان كنيا ويتاتي فانا ربات لكن فان كنيا سنت أبلو بيتا مثقفة جي خاصة ورّي جامعيوتاتي في قرتي ورّي مادة ديني خنا مدرسة خيسا قبّا وأفان كنان قبّا فان مرمو خيسا قد بلني أبلو بيتا ثقافة قبابر شيخ مالي ثقافة يعني يعلم الأشياء من كل شيء يجو بكان نجيني نحو الرئيس وما بيخا حديث الرئيس وما قبا قبا فقه الرئيس وما قبا قبا تفسير الرئيس وحركا قبا قل في قل في تقوة كفرة ثم ديموني جرا نما قريتو كحديثة بهارة يجي دبرت جرا وان حديثة اسمه برار قد لكن قرتي وان اصولاتي وان قواعداتي وان الددة ناتي ور كان قب سو مشكلاتاتي يروه الدو امو وان شفرا وان سيف غياتاتي يور كقباتي قل فير كقباتي سمبودا خيس ديمو دنديس قل فير كقبدري في تيتي كيس ديمو دنديس قواعدنا هو يغت يرخا قبدا اصولها غت يرخا قبدا تفسير اللي غرتني الرابيتا خنانس كنا بنتي وان كيس جرو لالتا خنانس كنا بنتي وان كيس جرو لالتا وان غياتو كورخا قبدا لكن بكان نغيني هنداو nahwi callaa yoo nin qaraa itti amata kudha lama sirraa fudhata ilmi nahwi callaa yoo itti qaroo barbaade amma kudha lama sirraa fudhata argite kitaaba gartee ibnu jinniin kaaye kitaaba gartanii al-akhfash warri gurguddaan gartee kitaaba siibawayiin kaaye warri gurguddaan kun gartee bahara warra nahwiiti kitaaba isaan qopheessanii kaantu jira kaate amata kudha lamatti keessaan baan akkuma fahmii namaatiin wal dhabuun haa jiraatu malee idan yaani yoo kitaaba kana hundan agartee bakkaan ga'a jette umriin hun jirtu ba'a umriin ummata kiyyaa gartee yoo jabaatte jaatama torbaatama jenne rasuula salaam kana keessa maatii si eeggataa jiruu si eeggataa mustaqbala si eeggataa khidma diinii si eeggataa daawaa si eeggata kanaaf agartee waan hedduurraa amal lama asirraa waa fuudhe amal lamachirraa waa fuudhe amal lamachirraa waa fuudhe akkasi bilcheessite yoo kanaaf agartee warri zamanaa tartiiba qoqopheessanii amata tokkoon duraatii fi akkana tamhiidaata maal jedhan kuttaab kuttaaf jedhanii bakka ijoollee dhaqanii ganama kaayatanii akkatti katabaa barsiisan akkatti gartee quraana qabatan ilmii miti bar kanuma callaa aadaba barsiisan ijoollee amma sadii irraa bakka amataa afurii gaafa siin amataa afur geesse yoo faxiinummaaf nashaxummaan jiraate eegasii gartanii madrasaa gartee ibtidaa'iyyaa eegasii idaadiyyaa eegasii saanawiyyaa eegasii akkasumatti gartee high school secondary college baccalaureus mastery doctory professor akkasitti deemta amata murteeffatanii amannaa hanqanaa hanqanaaf ni ga'a amannaa hanqanaa hanqanaaf ni ga'a jaanii qooddatan aya aya warra garii jira duuba ka ilmii firii kana guuratee baadiyaadha kagartee hanqam qaraate amata hanqam qaraata yani sabbuuraa irratti sii kataban kana lakkooysa kan dhiisee baadiyaadha dhugee dhugeeti shee kanaan jee tokko dhufee dhiyootan nama amat torbaatamaa fi kanatti dura jiru ilmii waan jirtu rabbi kenneef harka qabu sheekha doktora doktora jedhan kanan mataana dhukkubse waan doktorummaan taateen beeku dhaqeetiin fuudhee dhufuu fedhaa jee eessaa fuutaa jennaan suudaan deemitiin fuudhuu deemaa jee gartee achi xiqqoo biitii gartee wayyaadha haya dhaqxee fuutaa jennee waan jiruutti wal dhageenyee gartee dabre bar baatuma tokkoof nuusachi taa'ee maasteritti fuudhee dhufe baatii sadaffaa itti deebi'ee jirri sheekotiin agartee maasteritti kenteef mataa qabattee ati namuma tokko deemaa silaa namuma tokko ijaanate fi dura wanni si bira jiru kun ati awwaaltee deemtuun kun nama kulliyyaa qaraa isaa namni suni sheeka keenya nama oromooti ulamaa gurguddaa imaama keenya godhannee jirra duuba sheek huseen baajuriitii ni beektan gariin keessan duuba isaantu gartanii duuba guyyaa murtaa'e kan achi deebi'anii too argitanii duuba doktorummaallee baatuma lama keessatti fuudhanii gad deebi'uu deeman amma yataa abbaatu doktorummaan baanan tanumaa mire haaya yoo ati akkas taate ka yoo ati akkas taate imaamul albaanii gartee gaafanni ilmi akkasii walitti qabatee madiinaa dhufe mu'allimatti gartee katabuu fedhaniiti ilmi inni qaqqaraa'isu kana harkaniiti mu'allima mudarrisa gartee jaami'aa hanuu ta'u jedhanii murteessanii haaya namni kun shahaadaan qabu akkamitti gartee imtihaana goonaa jira shahaadaan qabu imtihaana goona imtihaana goona warri isa beeku dhufee yoo isarra beektan imtihaana godha yoo isaa gadi immoo barataa ta'a malee eenyu taatanii imtihaana gootanii jira namni imtihaana godhu dhabame duuba fanni isaan beekan cufaa'u bakkaan ga'ee jira jaarsi sheekni gartee waan isaan beekanii ol beeka nama si ol xiqqoo waa beekutu waan ittiin beekneen si mokkoraa miisila mokkoroo imtihaana idan akkamitti mokkoroo nama shaad imtihaana gaafatu dhabnaan fanni barbaaddanii irraa gartanii yoo na- so'aala na gaafachuu dadhabdanillee anumatti isinii katabaa jee wama jirtu irraa katabee dura guutee jawaaba isiitii wajjin katabee dura guutee jennaan darsii taateef isaanii imtihaanaa miti isaanii darsii taateef rahimahullahu rahmatan waasi'a akkasitti rabbi ilmii isinitti haa kennu duuba sheeyni gartee hayaan isaa ilmiidha hayaata akkanaa turte hayaata gartee sa'aadatu isa gargaarte asaqaafatul waasi'a argitee saqaafaan agartanii waasi'aadha isa gargaartee saqaafaa jechuun wanni biyyinni keessa jiru ha- meeshoowwan ilmiin baratan guutuu qabdu haalli gartee dammaqni achi jiruu fi eh, akkasuma gartee wazakaa'uhu fahmii inni addatti qabu zakaa jechuun nashaaxa gartee fahmii rabbiin sammuu kana keessa kaa'ee jira alkhaariq jechuun ka aadaan ta'in fahmii aadaan ta'in qabu maal jechuun namni hundi waa fahamaa maraataan hin jiru ka sheekaa wasana dabre jechuudha. nama dubbii takkitti irraa ma'anaa lamaa sadii fahamu jechuudha sammuun isaa guddaa nama sammuu bal'aa alkhaariq jechuun ka aadaa keessa dabre jechuudha namni hin beeyne gartee bal'aa jechuudha ilmii guddaa boriif rabbi qopheessee miire ilaa jaanibi itqaanihi argitee kana qabaachuun isaa ammallee waan si ajabu ilaa jaanibi itqaanihi qulqulleessee beekuu isaa biratti lilhadiisi waculuumihi hadiisaa fi cilmii tana qulqulleessee beekuu keessatti kanaahuu qabaa jeen fahamiidhaa fi gartee xifdii walfiqha fiqihii gartee beekuu fi wa usuulihi hundee fiqihidha hundeen beekumsaa maal akka taate bakka sin irraa kaatu beekuu wajjin ala alitijaahi naxwa alijtihaadi karaa kana if qopheessee achi garagaluu fi gama darajaa ijtihaadummaa dhaqqabuuf ijtihaadni gartanii meeshaa walit qabattee darajaatti dhaqqabdu jira ijtihaada yoos hin jedhan mujtahid yoos hin jedhan darajaa guddoo caalima bira dabartee muftii taatee mujtahid ta'uun darajaa gartee akkuma amma gartee har'a beekamu kan doktora maali professor scientist jedhanii gartee akkasin lakkaawwan keessa jirti wakhalci baasuu isaa ribqata taqliidi yaani haada gartanii nama jalatti hidhamuu ofirraa baase sheekni gartee jechoota gaafaanuma oromoo kanaan irra keenya jechoota gartee silaa waqti isaniif beekamu nam tokko yoo ija fi achi uree waa laaluun hin qabne nama achi uree waa laaluu danda'u jala deema bara egaa nama caalimaa takka waa gaafata yoo bakka ofii isaatii buqqisee gallaalee fannii fedhe keessaa ilmii tana gaafuudhee waan ittiin if qajeelchu yoon argin sheeka masaalaan kun akkam masaalaan kun akkam akka fakkeenya har'a guyyaa har'aa zuhuriitti masaalaa takka nu dhibdee jira maal isiin sun jennaan osoo rukuu'a an dhaqin sujuunne gartee duuba sujuuda sahwiidhaan agartee finnamoo rukuu'a dabre kan akkam goona egaa nama garii yoo hin hubatin nama dhibdimi kana isin ammoo warri xullaabni ilmii gartee akkasin dhugdanii jirtan nama garii ni dhibde duub warri gariin maal jee egaa salaata keessa waa irraanfatan sujuuda isaa humaami je manguddoo waa quba qabdummoo gariin ka isaan keessa jiran maal jean aboo rukuunii arkaan irraayiti arkaanni sujuuda saawii callaan hin cufamu eegaa maal godhuu qabda waa madaa biree san fiduu qabda kanaafuu dura maal nu barbaachisa amma sujuuda saawiin kun maal inni nu barbaachisa sujuuda saawummaan kun nuti waa nuu guuta seenu dura isuma kanaa'u guututti beekuu qabna sujuuda sahwiin kun shartii sadii qaba sujuuda sahwii bu'uudhaaf waa sadii arkamuu waa sadii keessa tokko arkamuu qaba immaa irraanfi immaa salaatatti ida'u immaa gartee salaata irreessu haala kanaan sujuuda sahwii nuu gartee dhufuu qaba malee wanni irraanfatamu kun waajiba haa ta'u arkaana haa ta'u wanni fedheeyyuu yoo arkamee sujuuda sahwiin arkamee wanni sujuuda sahwii fidu dirqamni arkamee jechuudha. Alaykum salaam wa rahmatullah. Kanaafuu sujuuda sahwii wanni gad dhufaanuu waan tana sadaniyyuu ee. haya eegasii wanni irraanfatame maalii gaafadhu wanni irraanfatame yoo waajiba ta'e sujuuda saawii callaa sirraa cufaaf shir yoo wanni irraanfatame immoo waan arkaanaa keessa jiraatte arkaanni wanni irraanfatame sun dhufu malee siin kabamu kabuu hin dandeessu haya kana yooniifin rakku'aa san deebisee rakku'aa gaa'ee rakka'a takka guutuuf badeemi rakku'aa yoo namni irraanfatee sujuuda dhaqe dhaabbiin sun illee badde rukku'ni silaa hin jiru sujuudni lamaan san booda ati irraanfattee dib jette sun illee hin jirtu rakka'a kaamila fiduu qabda. kanaafuu gartee rakaa jechuun waan kana hunda keessa jira harkaana yoo sin jaan walidaalika isii kana gargar beekuun akka itti gartee qaceelchitu si gargaartii jechaadha duuba tayyib sheekni duuba gartanii wanni kana hunda qabeenyi isa gargaare wakhalci ribqata taqliidi sin jeelaal amma tun of qawusaa si garsiise ifirraa baasee je khal'i jechuun ifirraa baase ribqi jechuun sila asliin isii gartee waan ittiin gabrooman haada ittiin hidhamanii harkifaman haati fi deemuu hin dandeenye nama jala harkifamtu malee haati fi beekuu hin dandeenye nama gaafattu malee jechuudha kana ifirraa baase attaqliid jechuun nama jala deemu namatti hidhatanii wahuwa haalinni darajaa kana ga'een yoomi yoo jette wahuwa isaa duuna talaatiina ama soddomaa hungeenya jee nama kana hunda ka walit qabat ama soddomaa hungeenya jeen wa akbar naam wa kaana qabla dhaalika يعني سندرة قرتني تأيت ترشيني على المذهب الزيدي مذهب قرتني زيدي يا رتوري فصار علما على من جيغا فصار علما من أعلام المجتهدين وصوات شنغهن مذهب زيدي يا رلي هاتورو جولو ما سنين وان أولان كيسا أركا قبدو أرقتم أعلام مجتهدوتات الرايته أعلام جتشون سلا أصلي نسي وان فقوت ملتو annaawunsi waan agartee bakka takka katabanii waanummaa waan tokkoo masjidni kun akkana masjida tawfiiq jedhanii maal jedhaniin boordii bilaakonni boordii irra katabanii waan ittiin beeksisan. Fagoo irraa mul'ata jechuun maal jechuun inni guddatee samaawaatitti ol dheerate jechaa miti maqaa isaa ganda hunda gahee bakka hundarraa isa beekanii fasaara ni tahe alaman argitee alaabaa min alaamil mujtahidiina warra gartee tattaafatee kanamatti naajomne ofii isaatii mas'alaa diinii tokko buqqisee gabbaasuu danda'u tahee طيب واكبر داعيه داعي غرتني غرغدا تاي الى ترك التقليد اكسما غرتي نما جل ديمو ديسو خيست واخذ الاحكام حكمي شرياني فدته اجتهادا اسا درجه اجتهادا غي مل دوته من الكتاب والسنه قران فديس افما بوقسه مدسيسو دنده فهو بذلك خنافو شيغني غرتي خناني يعد لكاما في طليعه المجددين warra diinii rabbii gartee haaromsee qulqulleessee qabatee deemu ta'e fi lcasri ilhadiis waqtii ammaa kana keessatti ija ومن الذين شاركوا والرجرتني شاركي قبته في إيقاظ الأمة الإسلامية دمجسوا أمة إسلاما في هذا العصر أمانة أمة إسلاما قرتني جيسة أمة إسلاما دمجسوا كيستنا مقودة قدا فرأتته طيب وقد أحس بوطعة الجمود شيني قافة نقرتي اتلقى جرا بوطعة الجمود yaani goggogina gartee jabeenyaatu arkame waqtii isaan san keessatti a'aa ani madhabaa baluuti anillee madhabaa baluuti jechaatu arkamee je maaliif jennaan namni yoo diinii gartee haqiiqaa sanitti gadi hin bahinii gandummaa mazhabummaa haala adda addaa kana mul'isa ilmi namaa daciifaa miire wannati gartee himachuu maltee fi itti hidhachuu malte rasuulullaahi sala allahu alehi wasalam maal jennaan rabbiin guddaan walakum fi rasuulillaahi أسوة حسنة إمامنا خيسان كان قبل ناجي رسول خينا نمالجد أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتد خونوا والرب كتلشان الرجال ده إبراهيم وموسى وعيسى ونوح أولو العزم والرسولة الأحزاب كيسد ربي لك كاي صفا درا كيسد أولو العزم والرسن تسد رجرا إذا نتلقوا جلد يمي جين ساني في سيكو بيسي مرحبا رسول ربي الله نهي نوما لنجي خونوا نبي محمد تسني إماما إمامني إماما كان سيأغو في بر حتى تكون اجتماعكم في الفردوس الأعلى bakka walga'iin keessan firdawsii taatutti jechuudha laal alhamdulillah idan kanaan agartanii duuba waqad ahassa sheekni osoo akkana deemuu jiruuti itti dhaga'ame biwaxaatil jamuudi namuu mazaaba ofiitii fi karaa ofii malee haqqii sanii nama dhaabbatu dhabe sheekni wajinaayati taqliidi akkasuma agartanii dilii nama jalatti hidhatanii deemuu calla الذي ران على الأمة الإسلامية من بعد القرن الرابع الهجري أكسر شيء دوبا طيب hayaanni sheekaa duuba yeroo sanitti hayaata mazahaba mazaabaan namni wal qoodee diinii irraa ummanni gartee diinii kana akka gartee gosaatitti akka kutaatitti qooddatee jiru waan taateef sheekni gartanii gizee hedduu asara gartanii ammallee aqiidaa zaczacata alcaqiida laalchi gartanii toohidaa ka caqiidaadha waan xixiqqoo waliiga yeeqama qabuuf wa shuyuuci ilbidac akka bidacaan facaatee jirtu shuyuuc jechuun faca'insa faca'insa bid'aan ganda hunda seentee jirtu bid'a jechuun maa lam yaqum lahu daliilun sharciy taariifni isii waan daliilli quraanaaf hadiisaa hin dhaabatee fi isiin deeggarre bid'a jam ammoo maqaa diiniitiin diinii keessa jirti shari'aan rabbii kun yoo salaata taate yoo sooma taate yoo ibaadaa taate yoo sadaqaa taate anwaa'a ibaadaa aynata hundaa'u itti ajajamtee hojjetu jirta ajirii rabbiirraa eeggatta waan si gaafate yeroo si gaafata horii si gaafata gaafa barbaachisaa ta'e lubbuu si gaafata shari'aan kun hundinuu si guddisuuf waan biraan sa'e gowwoomteen dhoowwatiin waan si gaafatan hundaa'u gabaabduutti baasun kanaafuu hayaata gartanii akkasiisan keessatti bida'aan agartanii yoo isiin facaate akkam goonee diinii keessaa qulqulleessuu qabna bida'aa jechuu taariifa sii beekuu qabna bida'aa yoo siin jedhan aboo bida'aa irra jirtaa bar yoo siin jedhan maqaa diiniitiini diinii si fakkaattee waan diinii irraan ta'in oofuu jirtaa jechuu qabatutti akkamittiin beekuu danda'a jennaan wanni ati hojjettu kun quraanaaf hadiisa irra daliilan qabdu ammoo naggadaa miti qotannaa miti aramannaa miti diiniidha jechuu jirtaa ajriifaa irraa eeggattafaa ta'a laakiin bakka hin qabdu bilaashatti lubbuun siccituu jirtii dhaabbadhu horiin ati baasu diiniif hin baasa jechuu faan kan kee mala ajrii irraa harkadha jechuun ni mala laakiin wanni ati baaftu kun daliila qabaachuu qaba waan ati irraa eeggattu irraa kajeeltu jiraachuu qaba ija si godha diiniin kun duuba waan hojjettuuf waan dubbattu waan dalagdu hunda qoma dhaataat deemta rabbii keessi ajaji ajaja rabbii keetii guutuu jirti yeroo ati rafuun ibaadaatti si lakkaamu jira hirriba rafuu jirta bar diriirfatte siree bareedaa rafuu jirta ibaadaatti si lakkaa'ama رسول الله صلى الله عليه وسلم مال لنجين برسيسي بكتنت اللهم إني أحتسب عليك نومتي كما أحتسب قومتي شوف تربية يا رب جي سريت دي مجرى بالرفوف دي هربتي يتنا سراهن أجريسي كامل سراه في الأجي akkuman booda salaatul leeylii dhaabbadhee miillina ita'ee quraanatti qara'ee boo'ee sujuudaaf ruku'a kushu'a godhu san ajrii sirraa fedhuttiin hirriba kanaafis ajrii sirraa fedhaa jedhan maal akkamitti hirribaaf ajrii feetaa jennaan yoon rafitee rafeen quufne dhaabbachuu danda'a chaarjii ibaadaati hirribni aqli haaraya jechuudha way arrafiitii kiyyaafis ajriin harkadhaa na'am yootti qophooyteen iyyatte nyaata keetiif ajrii harkattaa ibaadaadhaa fi khayriidhaa fi khayritti nama yaamuu fi da'waa fi rahima ziyaaruu fi salaatal jamaadhaan dhaquudhaan itti gargaaradhaa bar jedhaan nyaatta ajiriitti harkatta ofii faayidaan ta'etu malachuu alfaham kana nama barbaachisa kanaafuu yoo akkanaa kanaati jireenya feetu amata kudhan jiraadhu amata digdama jiraadhu jireenyi kee jireenya qaali yoo kanan tahin amata sagaltamallee jiraadhu dhibballee jiraadhu wanni keessaa harka waan xiqqa ta'aba guddoo malee faayidaa yoo ati lakkooftu hoomaan jiran rabbi akkasuma godhu kaa insha allah rabbi akkasuma godhin duuba sheekni gartee bida'aan faca'uu laalee wattacalluqi namni rarra'uu jala deemiinsa bilkhuraafaat waan hundee hin qabne wansiraafinnaas namni gara galee jira harka isheen bi'aadha bara wannatti ilaaltu amma hawaasa laalta bi'aa laalta maaltu deemuu jira laalta min tacaaliimi diinihi diinii fi barachuurraa namni dugda galee biizii ta'ee waan adda addaa keessa jira wankibaabihim gadi gugguufu alinkibaab waan tokko irratti dhaabattee gadi gugguuftee waan san malee waan biraan agartu itti shaakaltee biiziiti taatee gugguuftee hammaaruu jirta akaafuu jirta feetu dalagaa duniyaa taatu feetu siyaasaa taatu feetu waan feetaa taatu waan ati itti hagooggattee yookiin itti gadi gomboobbattee itti gadi gugguuftee waan san malee waan biraa hin dhageenye inkibaab jedhanii yaani itti yaadda'uu keetirraa waan garii hiixatteetuma fuutami waan garii yoo hiixattee fuutee garii immoo maal itti yaaddoyteet miilatti bargaanfattee gajjettee fuuta wanni waan jabduudha jechuudha akkasitti namni diinii irraa garagalee inkibaaba ta'ee gadi gartee gadi garagalee ji maal irraa argitee alal muubiqaati wal munkaraati muubiqaataa fi munkaraata irratti gartee duuba baniin aadam garagalee ol gadi gugguufee diinii rabbi irra dugda gale mimmaa jacalahu waan nama taasisee yookiin nama tolchee jiruu je wanni gartee namni irratti garagale kun nama taasisee jira banii aadam kana yusharricu karaa godhee gartee tolchu qalamahu walisaanahu fi wajhi ljumuudi diinii dura dhaabbachuu jumuudi jechuun osoo haqa arganii irraa goggoguu jechuu jumuud yoo sin jedhan fulaanuun jumuud abalumeetta jumuudha yoo sin jedhan osoo haqa arguu irraa goggogeechi garagalee jechuu itti manillee dhaga'uun fedhu karaa isaa san ofii baafate san malee haqa barbaadaaf hin deemu namni waa wal gaafataa waa wal loluun mala wal afaan wal dabruun ni mala haqa itti fakkaateet aboo akkanaa miti barjanii yoo daliilaan ibsaniif aha hiifama obboleessa kiyya an haquma barbaaduu jira si gammachiisa si'u edaa nama haqaaf deemu malee nama hammeenyaa deemuu miti yoo ati daliilaan agartee fuuteetti kennite ilmi itti kennite irraa gammadaa ni fudhata kanaafuu ummanni waqtii san imaamu shawkaaniin keessa turanii agartanii ummata qalama isaaniitii fi arraba isaanii fuula haqaa dura dhaabbachuudhaaf qopheessan turan wattaqliidii mazhaba dur qabatan san malee haqa amma isaanitti himamu dhagahuun fedhan wayaqifa hayaatahu alaa muhaawalati taghyiiri haazihi al-awdaa duuba agartanii sheekni agartanii dhaabbii qopheeffate jiruu isaa kana haala hamtuu tanaa fi faca'ina bida'aatii fi rakkina deemuu jirtu tan dura dhaabbachuudha gartee mokore wataxihiiri tilka alaqaa'id albaaxila aqiidaa hamtuu fi gartee waan jiruu namaa balleessuu jirtu san toohidaan xaharuu barbaade hayaanni sheekaa ilmii keessatti kana turtee jee duuba ويمكن أن نبين أبعاد هذه الحياة العلمية في ثلاثة أهداف ويمكن نوفنم الجاوة أديسون أن نبين أبعاد هذه الحياة العلمية علمي شيخ نقرت جرو إساء الرد برسكان هدف سدي هدف سدي رتي قباب سني جندها ماجي هدف سدي يجون قبطي سدي رتي دعوته قرتي ياميتش شيخا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد أبو تقليد ديساتي شيابلو تكنا جدي ديسا ربي ورسول جدي أسجتا جدي شيابلو قرتني جتشون سا خير ما أمو شيابلون جيكون argitee sheekaa ta'u madhabaa ta'u abbaa fedhe haa ta'u daliila inni qabu irratti hidhadhaa malee sheehabaluu jedhe callaa jaamaa kanaan nama jalatti hidhatina egaa kabirri gandaas wama jedhaami sheeyni gartanii ollaa kaanis wama jedhaami haqqiin immoo tokkittu maaltu nama kana hunda mataa waliin dha'e duuba maaltu gartanii madhabaa baluuti an akkaa baluu malee akka madhaba kiyyaa malee akka sheehabaluu jedhe malee an hin dhaga'u rabbiif rasuula siin jedhe ati jannata barbaaddaami warri gartee sheekotii ta'ee karaa keessa taa'u kun rabbiif rasuulaan si gahuu qaba. yoo gartanii rabbiif rasuulaan si ga'uun hin danda'amne taate ati rakkina guddaa qabdaa bakka rabbiif rasuulatti harkattu barbaaddadhu kana jechuu gartee sheekni gartee yaadni isaa kana ture ummata kana rabbiif rasuulatti hidhuudha barbaade nama hunda gartee ganda ganda keessatti hidhame kana rabbitti achi qaceelchuu barbaade lammaffaa da'awatuhu ila alcaqiidati salafiyya aqiidaa gartanii salafaa warra sahaabaatti nama qaceelchuu barbaade fi basaatatihaa laafina babal'ina siitiif tolina sii keessatti أيام الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ويا رسول ربي أما نمن إسلامنا دايركتم رسول ربي الرعاك إذا نقا برتي ديني وفي التين هردو بصفتا وصحابته رضي الله عنهم أقرتي كرا صحابا سيناجي صدفان دعوته يا ميتش شيخاتي إلى محاربة كل ما يخل بالعقيدة الإسلامية دعوته يا مشين إلى محاربة لولين ست يامي نمتش جرو في علماء في شيخوتي درسا هندا يا ميتش قرتي تللبي محاربة لولوت قرتي إيامي كل شوفة ما يخل وان الرسو بالعقيدة الإسلامية عقيدة إسلامات في دين الأقوان الرسو هنده نيلو الله نخوتا جين أرمنا خوتا دين ربي بدو جرو نقرتني فساد ديمو جرو نقرتني وان قندا بلو خيس جرو وان نمني قرتي قبري قبرو وان نمني أولياء يا أمتو وان نمني يا رسول الله يا ملك جبريل جر أبو خوتا جين قرتي وان ننجر خانا هنده ولولو نقبنا maddi qulqulluun gartee kaleessa rasuulli lafatti nu dhiise kuunnu achi goguu jirti kottaa isi sanirraa waa fudhanna kanatti nama yaamuu jalqabe sheekni qultu waan hin jee jaa sheekni kun wa'alaa raasi ahdaafihi wanni sheekni kana hundaa'u tattaafatee qabxoolee kanaan jiruu isaa waqfii godhee fi taakiimu sharcillaa shari'aa rabbiitiin hukmii godhu murtiin ilma namaa quraanaaf hadiisa ta'uu akka rabbiin gartee fi jamiici majaalil hayaat majaalaatil hayaat haala ilmi namaatti jiraatu cufa keessattuu akka gartee ilmi namaa murtii isaa rabbiif rasuulaan murteeffatu jaarsaa jaartii yoo wal lolan yoo wal dhaban aboo rabbiif rasuulli maal jedhe waan kiyyaaf waan kee rabbiif rasuulli waan dubbate ni qaba aboo ee waan dubbate ni qaba ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون أبو كتاب ربي خيستهم أنا بفنة الدبيا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله waan takka irratti yoo wal dhabdan murtii rabbiin qaata lafa isinii kaaye maaltu wal isin dhabsiisee فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لله نبي محمد ربي نسيك خدا رب مخيكا إذا جاب الرب مخالك أجاب ربي كي قدان نسيك خدا هنا من نبر جرتين تون كسان سبب النزول وان الرب يقبا تفسيرك سنة جيسر جرتين warri qur'aanni rabbiitii fi atiin rasuula kiyyaa hukmii gootee fi jennaan wanni biraa qoma keessaa ganaa isaan hooquu jiru waan biraachi gargalanii haasaan wallaahi namanni rabbii sii kakadde hanqamitti hanqa yoomitti namanin yoo maal godhan amanuu danda'an hattaa yoo hakkimuu kafii maa shajara baynahu anaafsii amma dubbintu nama isaan irratti habuutu malee anaafsii arraatiif rakkina keenya arraa yaaluu qabdii. waan ani dubbadhe quraana keessatti waan ati dubbatte hadiisa keessatti hanqa hukmii godhatanii taan jedhe quufaniitti quufanii deemanitti waan rabbi dubbatu mee ilaala hayyee hukmii nuu gootanii hayyee marabbaa hayyee jedhanii ichi garagaluu callaa miti waan rabbiin jala darbate dhageesse wayyusallimuu tasliimaa siin jee bara haya murtii shari'aa si biraa fudhatan illee deemanii funya qurqurta'uun ni mala sodaachuun ni mala paawara jirtuu fi eh, nabi muhammadii fi sahaabaa sodaachuun ni mala ani immoo qalbii isaaniitiin eegaa qalbiin isaanii akkam jirtii dhallaala hanqa qalbiin isaanii waan isaanii murtaa'etti quuftee qabbanooytutti hin dhiisuu jeen hin amanne hanqam takka rabbi nama jalatti harkaanfataa haa laallu jechuudha nu bakka sanuu waa jirran sehuu rabbiif rasuulli akkana jedhee fudhadhaa jennaan marabbaa jennechi garagallee waan biraa of nus ni qabna haala hedduu keessa jirra har'an tan diiniin rabbii laa yuhaabii ahadan nam tokko dantaan qabuuf nam tokko irraa achi hin goru malaayikaa haa ta'u nabiyyii haa ta'u waan jirtu fuudhee mataa gubbaa ka'a rabbuna subhaanahu wa ta'ala idan rabbiin guddaan duuba akkasitti lafa kaa'ee jennaan sheekni waan jee aboo wannan waan kanan hunda lafa kaa'eef yaanni kiyyaaf qabxiin tiyya irraa maayyii argitee gooliin kiyya tahkiimu shari'aa shari'aa rabbii namni kopheen irra deemu kana agartanii karaa deebifnee tolchina fi jamii'i majaalaati hayaa hayaata ilma namaa cufa keessattuu jechuudha yoo gartee tarbiyaa gurbaa abbaan akkatti guddisu barbaade diini rabbii keessa jira yoo jaartii haqasii abbaa manaarraa fedhame shari'aa rabbii keessa jira yoo jaarsi haqasaa jaartiirraa fedhame shari'aa rabbii keessa jira yoo isaan wal dhaban akkamitti wal haa tolfataniin diinii rabbii keessa jira ollaanii fi ollaan akkamii waliin jiraatan diinii rabbii keessa jira mana kiyya duratti suuqa takka banadhee nagada banuudhaa fi waan dalagaadhaa shari'aa rabbii keessa jira majaalli hayaata keetii sossoo'insi hayaata keetii laalchi kee tarkaanfiin kee hundi akka shari'aa rabbii irraa hin gorree maal barbaanna duuba taajira muslimaa aalima muslimaa argite nama gartee siyaasaallee seenu siyaasaa shar'iyyaa akkamitti rasuullee wartee waraana qaceelche akkamitti rasuulli rabbi tarbiyaa gartee ummata godhe akkamitti diinii rabbi kanaaf amma warra garii waan kana gartee isin toommis kuula keessa dhagaa hedduu diiniin agartanii islaamummaa karaa muhammad dhufeen seefiidhaan nama ciranii kadide ciranii kaafe sodaachisanii akkasit fidanii laa yaafe takkaa rasuulli rabbi waan akkasiin godhe ganda takkaa islaamummaan hin beekamne yoo ergu nabiin rabbi alayhi salaam dhaqaa dura keessa bulaa halkan soo namni isin hin beeyin azaana dhaggeeffadhaa jiru yoo azaana dhaga'uu dabdan ganti ganta islaamaatii miti azaanni yoo dhagayam ganta nuti keessa jirru kana fa azaanni rabbi federaa nutti hin buusin yoo azaanni dhagayamne bulchiisa ummataa yaamaati aditti gartee gaffidaa aboo diinii rabbiitti si yaamna akkami haalli keessan dhageessanii diinii rabbii maali diinii rabbii kaakkanaa kaakkanaa kaakkanaati rabbiif rasuula شريعة ربي خرورة جرو نما سني قجل شجر رب العالمين فلدا رب السماوات فردي أكن أبو وان سن ديم تنين بينو مالين ديم تنسن سنون بينو نور راديما يودب بين كنتاتي يغسي توكل على الله رب الرتهر كراتي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة yoo ammoo jarri gartee boomee waan sin jettan kana gaa itti ilaallaa guyyaa nuu qabaa nuti dafxaan nu dhuftanii waan sin hin beeynu ammoo ni ilaallaa guyyaa nuu qabaa jedhe guyyaa sadii qabaa fedhe achuma qubadhaa jedhe magaalaa irra chibaati شريعة رب العالمين guyyaa isinii qabamte sirriitti deebi'aa jawaaba gaafadha yoo isaan wal mari'atanii manguddoo wal mari'attee aboo kana jira maaltu jira waraana dhufe aboo maaliin deeman kanaan deeman haya maal akkam goona jool dandeenyaa loluun aboo waan dandeenyu gaa nuti qopheen qabna ni dandeenyaa lakki waa wal mari'attii miti dhabee rabbul aalamiinaa kana laala diiniin kun diinii adilii ta'uu ukkaamsaniiti seefiidhaan beektaa seefii nama dura qabanii lubbuu nama fedanii amansiisan yaa akhi rabbi sodaadhaa والمريتي ومن ما ربي ما المريتيس فنيا كل قرص سيف فنيا كيسا باسي تشادا كبتشيس مان جنين وهو ربهم ورازقهم مرقت كب ربي لكن شانسي نما ديس مرقت سنبان تنكان هاو المريتو إيه؟ خرومان التلوفنا هيا جتوس تولي يود الدس شانسي براجرة ستيبي براجرة يروكني في الله أكبر سبحان الحكيم العليم ديني أكنا بريدو رب العالمين أكنا بريدو waan biraatti laaqamaa jira akka irraa dhiigtan isin eeggatte dubbiin dubbii biratti nu naqinaa sheekni waan jedhe duuba yaanni gartee bida'aa fi shirkii fi rakkina adda addaa zulmii ganda keessa jiru laalee hubadheetiin kanatti nama yaamuu jalqabee sadan amma isin himnetti sadan kanatti yoo nama yaamu maal barbaadda yoonaan jettan qur'aana rabbiitii fi hadiisni rasuulaa namaaf dustuura ta'ee haa oofu karoora ilma namaa ta'ee namaa bulchiisa ilma namaa ta'ee namaan haan oofu ka adii fi gurraacha waliin hin caalchifne ka qabaataa fi dhabaa waliin hin caalchifne ka hundi keessatti wal qixaa mirga ofii harkatu itti gammadu diinii kanaa kana gadhaabuufin kana qopheessee jaashee dubara kitaabanni qopheesse akkatti jalaaftuu qabdaaree arraboota nama yaanni isaa akkasii nama guddinni isaa tarbiyaan isaa eessaa dhufee guyyaan dhalate abbaan isaa akka godhe akka isa haffasiise osoo amata kudhan hin gahin agartee madda ilmii gartee fanni cufa haffasee je sheekicha kana duuba alimaamu shawkaanii jaaniin yoon asitti isinii dhaabee bira dabrellee ni dandeenya dheertuudha ofumaa fuula allattanii itti bilcheeffachuu ni dandeessanii kitaabanni katabee fi haala adda addaatu gartanii duuba deemuu jira kitaaba saa'ilaa kitaaba kudha sadii akka inni allafee ka tahqiiqa argatee khidma argatee hadiisaa fi qura'aanaan deeggarsa guddoo argatee addunyaa irratti arraan tana deemuu jiru jira sanirraa gartanii duuba sheeknii xullaaba ilmii gartee isa bira baratee fi warra gartee isaa wajji dhaabbatee diinii kanaaf agartee akka gaariitti qophaa'ee fi akkasuma gartanii a'immaa gartanii sadan warra gartee inni wajjiniin diinii kana gartanii nusraa godhee fi warra gartee waqtii sana turee fi kitaaba gartanii allafame kuno darsiin shanaffaadha mu'allafaatuhu jedha tokkorraa qabee bakka kitaaba kudhanii sadii qaadummaa isaatii wajjin ganamaa galgala halkanii guyyaa amrii faamilii amrii ollaa amrii biyyaati irratti qaadii ta'ee mana murtii mahkamaa ta'ee waan kana hunda dalagu wajjin kitaaba kudhanii sadii ummataaf galaasee gabaasee deemee jechuudha duuba sheeni kun jannataan rabbi isa hagammachiisu allaahumma bika listi'aana yaa rabbi gargaarsi kiyya kitaaba kana katabuu fi siiniin gargaarsifadha wa alayka tawakkul agartanii duuba sirratti hirkadha nahmaduka si faarsina rabbii keenya laa nuxsii hin lakkoynu sana'an alayka waan sirra faarsuu deemnu lakkoyn lianna ni'maan kee lakkaawameen dhumne ni'maa lakkaawameen dhumne faaruu lakkaawamtu kennitaafi abadan ni'maan lakkaawamne faaruun hin lakkaawamnetu gartee dura ga'uufii qaba jechuudha galanni waan kennama fakkaachuu qaba kanaaf agartee yaa rabbi ni'maan kee lakkaawameen dhumu galata lakkaawameen dhumne harkadhu rabbii keenya galanni ilma namaa lakkaa'uun waliin kennamu yoonni bishaan sii waraabe shukran laka jettaan kasu yoonni makiinaa sii batte jazaakallaa khayran akkuma makiinaan jirtu yaadatta gaafa makiinaan kaan dhumte yoo dabarte insha allah nama irraanfatta aga guyyaa garitti rabbul aalamiinaan xarfata ayin hanqalimsuu ija si biraan deemu ma'aan galata lakkaawameen dhumne haya galanni lakkaawameen dhumne siifaa jiraatu rabbii kiyya awwaaramni kiyya gartee galata kan kee guutuu hin dandeessu akkas jechuu bara rasuula rabbii jedhe sallallahu alaihi wasallam كما أثنيت على نفسك أقم تلبوت أنت فارست أقم جي فارس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي الحمد لله قل الحمد لله قرآن خيسا قرتي خنا قوتي جرامي يوز إن دقتن وأنو فارس جرا مالس نرافدا جرامي أنين فارو حقا قبو أكن اتفارس خنين بيقو افارسيتين جرا لبوت تيتنا فارسي جمانا سفارسنا ربك إنك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك كما تحب وترضى ونصلي ونسلم رحمة بوفنا نجايا ولين على رسولك رسولك كيت الرد خران هلا ولسنا ننسان يجو وعلى آل رسولك آل رسولك كيت الرد اللي سلوات بوفني أما خطابة اسم جلشو ديمنا غند خطابة اسم نقو ديمنا مقا خطابة اسم همني waan kitaabni namaa yaalu wanni kitaabni kun kaddamuu deemuu maalii isinii himne nama kitaaba kana kaa'e sheekha akkamiiti tarbiyaa akkamii guddate guyyaa kam dhalate abbaa akkamiirraa dhalate ollaa kamii dhalate maqaa dubbanne shawkaan wanni siin taateef san'aanii wanni jenneef dubbatamee jira